raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin assalaatu wassalaam alaa rasuulihi lamiin wa alaa alihi wa ashaabihi ajma'iin assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu akkam jirtan kabajamtoota dhageeffattoota raadiyoo nuurol hudaa alhamdulillah gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamisaa qabannee dhihannee jirra murtii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa kan nuuf dhiheessan sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa dooktor lawaa'u islaam turtiin keessan nu wajjin haa ta'u.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala.
Bisimilahi irrahman irrahiim. Alhamdulillahi rabbil caalamiin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قبروت ربي لقيفتوتا وردفوتا تي في نور الهدى إقتوتا إينا تنتيسني تخرا بروغرام الدجا جالالاتي في ريكيش سناتي نرقتا دي بيسان تنتيسن أكار ما قديتي إينا نغرتي akkuma aadaa godhannetti ta warraa riqicha sunnaadha warra gartee bal'eessa bultii ijaaruutiif qophaa'aa jiru. Iyyannaan obboleettii teenyitunii galmeensiidha dhibba shanii fi sagaltamii jaha. Akka jettu obboleettiin teenyituun. Anaa fi gurbaan tokko akkuma namni lama dhiiraa fi dhalaan wal jaalatanitti wal jaalanne. Garuutu wal jaalannee wal qorachuu fi waliin haasawuu eegallee. Eega gartee wal haasawuu eegallee toora baatii saddeetiiti. Ani biyya alaatiin jira ammoo inni biyya keessa jira. Gaafa waan kanarratti wal taanu inni immoo hatattamaan ni kaa hidhachuu qabna ja'a. Ani immoo inni jiruun alaan jira hoggumaan an dhufe waan irrattis waliin haasofne ni kaana godhattaan ja'an. Garuu rakkoon bakka kanatti harkaana qabdu. Haadha abbaan kan koo ganamaan adda yaa'an anaa ijoollee. walii kanii adda bahan haati tiyyalleen nama biraati heerumti. Tanaaf jecha ani kana guddisee abbaa biddeenaatii kan haadha tiyya fuudhe waan ta'eef jecha gurbaa kanaan waan rakkoo gartee warra keenyaa haadha abbaa kiyyaa kanatti hin dubbanne deemii nama kana bakka kanaa dhaqiiti achitti naqaa dhimiin jeen achi dhaqiiti naqaa dhimiin jeen. ammoo ni haa namni nuu godhu abbaa kiyya haa ta'u. Gurbaanis dubbii tana gaammaa eegaan keessa ibseef booda dubbiin isaaf taatee manguddoo ergatee gara abbaa biddeenaa kan haadha tiyya fuudhe. Akkasitti haati haati tiyyaa fi inninis walii galanii harkadha ammoo guduunfaa fi nikaanis gaafuma intaltee alaa galtee haa taatu ja'aniin. Gaafaa waan kana dhagahu anillee hedduu irraa gammadeetiin hatattamaa waan hin bultii ijaaruu fedhuuf jecha akkaan hara biyyaatti deebi'u irra muradhee biyyatti deebi'e. Akkasittiin guyyaan biyya geega gurbatti dawwalee takaawuu bilbilee ani dhufi kunooti eegaa hoottu hara hojii teetii itti seeniin jeen akkasumatti innis gama isaatiin manguddoo ergate. Amma waan asitti nama rakkoo keessaa waan nama naasisurraa haati tiyya tanuma halee manguddoon gurbaan kuni gartee ergatee anilleen keessatti himee gurbaan kun naa tahee jee gaafa gartee dhufte ni kaasi goonaa naan jetti sun arra gaafaan an dhufee gurbaa kana ijaan agarte abadanuma gurbaa kana numaan heerumtu waani lubbuun na keessa jirtuun yoo ati gurbaa kana heerumtu taate naa fi ati amaaraa fi islaama haanni nu jidduu haadhaa fi ilmoodhaa cite. nan dubbisen sin dubbisu naan jette yaa haadha tiyya eh, bultiin intaluma dhalaan laalti. Bultii fi gartee qabriin eh, abbuma laalti. Nam- Namaan gartee isin naa jaalattan yoon anis naa ta'e jee isin wajjin jaaladhe malee akka shari'aatti isinilleen dirqamaan gartee namantu sii jaalanne heerumii hin dandeeysan. Boru anaatiitu itti rakkata. Mee wannummaan rakkoon gurbaa kana ganama manguddoo isitti isinitti ergatee tole jetteeni. An qooda sii godheetiin abbaa kiyya kana dhale dhiisee siin na guddise jee abbaa biddeenaatti gurbaa kana erge. Wannuma- wa- waanuma ga- Waanuma ganama duraatu hayyama gooti wanni si garagalchee maaliin jeen. Wani na garagalche gurbaan kun masluufa hin dalagu. Halkanii guyyaa dalagaansaa jiimumaa fi sijaaraa fi shiishaa. Kaayoon isaa wanni si fuudhuuf maallaqa keetiif siini jiraachuu fedha. Gaafa gaa haati tiyyaa akkana naan jette "Eh, mi haati tiyya tunis waan kijibduu waa'umana irra gartee quba qabdu quba qabdi je'eetiin gaajee gurbaa kana dhaqee aboo gaa awwaan takka illee wanni gara garte haala jiru haala amala keetirraa si odeeffadhe hin jiru. Haati tiyya takalee manguddoota harka lamaan hin qeebalte arra garagalte wanni isiin rakkina qabdu rakkinni sirraayi. Si arkuu fi waa oduu namni itti himus hin beeku ani zamana kana gaa haasininis heddummaate ati nama akkanaa ati nama akkanaa waan akkanaati haati tiyya sirraa himti wanni kun si bira jirti moo hin jirtu je'eeti gaafannaan gurbaan ni kakatee bira. Waan kanarraa ani qulqulliidha waan haatee jirtu kanaanaan jedhe. Duba gaa'ila gurbaan kun akkana jedhe. Eh, Ta duraatii eh, ani haadha tiyya tanaa wajjin adda muramuu hin jaaladhu. Kanaaf jechaan gurbaa kanaan duuba an haati tiyya eega waan kananarraa kakattee jirti. Yoonii fi gurbaa kana heerumte odumaan ani jiru odoonii fi gartee an intala dhalaati abbaan qaba jettee kan deemtee heerumtu taatellee naa fi ati haadhaa fi ilmoo miti naan jetti. an haadhatii gartee isiin na guddise abbaa kiyya biratti hin guddanne haadhatii gartee madeessu hin barbaadu intala biraa barbaaddadhu obboleessa kiyya anis eebbisee na eebbisiin jeen. Gurbaan gaafa kana hafuura dhiiraa darbee laal odoo dhalaa dhibba meeqanaa fidanillee ani numan barbaadu si malee si malee atiis ammuma gartee egaa guyyaa keessaa garagalte malee akkana jaalattuun beeka akkaan aniin si jaaladhu ni beeyta garuu wanni siif dhaamu haadhateetirraa garaan murin haati tee bakka haa jiraattu dhagayi jaalaltii teenyata jirtu bakka haa arkattu silaa'uu namni nama kennu abbaadha namni nama kennu abbaa abbaa keetitti ni haa godhannu abbaa keetti dhayinee ni haa godhannu eega mana keenya galleen boodetti manguddoo ijootii qarootii fudhannee balleessaa teenya wajjin haadha teenya haa fayyifannu naan jedhe dubbiin isaa tunigaa hedduu na seente. hedduu gartee naaf taate eh, akka waan kanan dalayne akkaan gartee maas harka isan darbine akkaan haadha tiyyaas harkan darbine haati tiyya haadha tiyya gurbaan kunis duuba eh, ilma dhiiraati isa dhiisuus kanuu biraan na fuudha ani immoo gurbaa kana qaceelootti hin jaaladha inni illee qaceelootti eh, na jaalata yoon kee harka yaada haadha tiyyaa tanatti ni suubaadhee harka isii darbee yooniin abbaa kiyya bira dhaqee ni kaa'eef godhe du'aa'iin isiidhaa na miidhuudhaan sodaa qaba yoon gurbaa kana heeruun. Bakka tanatti ga akka midhaan dhagaa fi hullee jidduutti hin daakamaa jira karaan goru wallaale gurbaa kanaas darbuu dadhabe haadha tiyyaas harka darbuu dadhabe malli kiyya maalii. Bakkaan gartee rakkoo tiyya tana nama guddaa biyya keessaa deemee gurra kiyya facaasurra karaa nuural hudaa kanaammee anilleen haati tiyyaas kabiraatis haa dhagahani je'eetiin kara keessan dhufee yaa nuural hudaa mee maal deebisaa naa qabdan. Bismillah ar-Rahmaan ar-Rahiim. Obbaliitii teenya intala muslimaa intala islaamaa gurbaan tokkoo fi intalti takka wal jaalachuun bultii jaarrachuu irratti. diinii fi haala amalaa fi amaanaa irratti wal jaalachuun bu'uura islaamummaan ganamarraa lafa keeyse. Duuba tanaaf jecha eh, gurbaan gartee si qaadhime dafee gartee ni haa godhachuu irratti jirjiruun waa'uma shari'aan itti nama haftu. yoo gara islachuu itti wal taatan. Kunis wanni godhamuu qabuuf maaliif ammaan dura gartee baatii saddeetii ol waliin wal waqaraa jirtanii yeroo ni hanqa kana kaan isin jidduu hin jirre arran moodiin keessan tiifachuudhaaf ni haa hidhattanii yoo waliin haasoytan hedduu bareeda. Ammoo abbaan biddeena kanaatee fuudhe si heerumsiisuuf mirga tokko illee qabu. Nama nyaachisuun, nama obaasuun, nama guddisuun wanni inni kana cufaan dhaabbateef haadhateeti if jalaa qaba. Haadhaan jaaladhe ilmuun jaaladhuun hin taatu. Ammoo wanni gartee haatee himattu gurbaarraa gurbaan kun sijaaraa jimaa waan akkanaan naanneessa jechuun wanni kun waan gartee heerumuu nama dhorku miti. Garuu haatee gurbaa kanaa wajjin biyya takka ganda tokko keessa jiraachuun ni mala. Kaayoon akka gartee sammuu isiin itti fudhattutti. Gurbaan kun hin dalaguu nama dalaguu miti. Wanni inni ganaallee irratti hirkachuu jiraatuuf hurkaa keeti malee dalagaan qabu jechuudhaaf mala. Takka hafu illee arguun ni malti. Oduu namni gartee haasidaatti odeessuu illee ni malti. Tanaaf jecha gurbaa kana deemtee gaafachuu gaarii goote. Garuu inni dubbiin tun dhara na biraa jirtu siin jechuu isaa hijibaas hin ji'in dhugaa jetteetis hin fudhatin. Tanaaf jecha akkuma beekamutti nama hattuu tokko gartee aboo ati hattuu yoo jette hin fedhu. Namni farshoo dhugu tokko ati sakaraana yoo jette hin fedhu. Tanaaf jecha waan je'ame kanaas fudhattee dhugaa jirtu jala deemte baruun sirratti jirti. Haa ta'u gama keenyaa wanni immoo nuti si yaadnu. Wanni siif yaadnu ta duraa tokkoffatti haadhatee tanaa wajjin odoo waa takka ittiin seenne araarama godhi. Haadhatee eega gartee. waliin haasoytanii gatteessaniin boodatti fuudha kee booda ansi. Eega dachii xaraydee tolchiteen boodatti waan karaa heerummaatti deebi. Lammeessa takka wanni beekuu qabdu dhibbarraa dhibbatti abbaan fedhe ni kaase hidhuu hin danda'u. Waan abbaan kee addunyaarra jiru yoo nama bakka buufatee wakiila godhate malee afaaniin tahuu barruudhaan tahuu. Tanaaf jecha wanni gartee siin jennu tanammoo haateetii dhuguma saniin gattaa'isi wajji haasawi yeroo immoo wajjin haasawitus haboo ta'e yaamadhu lamallee yoo jiraatan sadiillee yoo ta'an haboolee ta'eetis yaami adaadaalees yaami obboleeyyan kee hadhalaatiis warra bultii ijaare yaami isaan kanarratti haadhateetii wanni jechuu qabdu mataa ol qabattee barsiisuu qabdu. haadhatii jabarsii fi abbaan kiyyaas nama tokko kaniin heerumu isin naafiltanii kana heerumu jechuun shari'aa keessatti mirga keessanii miti. Namaan gartee an heerumuu qabu naa tahe namaan an jedhe sannaa jaalattanii saniif ni kaana godhu qabdan. Yooni nama badaa farshoo dhugu hadiin rabbiin qabna isiniif fide na diduuf mirga qabdan. Yoon namnin isiniif fidu miskiinallee odoo tahee. nama rabbii isaa qabu hadiin qabu ka carraaqqatu firratti narratti miti firratti irkatu tokko beekee wal taanee yoon isiniif fide mirgi xiyya. Tanaaf jecha mee gurbaa kana wanni gartee ati jibbansarraa qabduuf haboolee tiyyaa fi adaadaalee irratti dhugaa jirtu tan rabbiin sitti beeku naa himi. Yoo feetee illee gurbaallee yaameetiin adaadootii fi haboolee tiyyaarratti gaafanna. Haatee doommoo gartee waan ganama jetterraa numan deebi'u ka jettu taate haqni keeti. Filannaan teeti. Gaafa kana karaa abbaa kee kasa dhalee dhayxee guduunfaa fi hiikaa nihaadhaas bakka takkatti abbaan keessee haa godhu. Yoo anii fi haateeti akkuma haatee siin jettu kana abbaan keetiis kaju'ute takka aara sirraa qabaatee intala haadhaati ani isin guddifne jee hawaadiduu taate fe'a kayeetu kara abbaa kee kara adeeraa kara obboleeyyanii deebi yoo feetes qaadii dhayxee kissii goote achitti ni kaa'eef godhuu dandeessa isaan si diidan ammoo akka mul'atutti haati teetuni abbaa keetitti aara qabaachuu dhabdu abbaa keetitti aara qabaachuu dhabdu. Gaafa manguddoon dhuftee haadha teetiin nuu kennaa ja'an waan ati fagaattee jirtuuf dubbachuu qaanfachuun mala. Amma isiin aara gartee isarraa qabduuf intalti tunii kaniin an guddise boru abbadha ixxeenni kaa'eef gooti jechuudhaaf roorroon tun sirratti yaadamuun ni mala. Tana waan taateef jecha isii fi fakkaattuu siitiif cufaafu wanni jennuun haadhaa fi abbaan rabbi isin uume sodaadha. Intalti takka dhibbarraa dhibbatti shari'aan islaamaa hamirga kenniti. Gurbaa tokkoos intala inni feene haadhaa fi abbaan itti dirquun haraami. Intala takkaas nama isiin feetu malee nama kana heerumi jedhanii ka isiin jaalatte didanii ka ifii fedhan sii kennina jechuun haraami. Akkuma gaafa duraa ifii itti heerumtan laalame. Akkuma nuti jiruu qananiinee jaarsa keenya wajjin jiraachuuf nutti ilmoon teenyaas feetiis beeka. Ilmoo ilmoo teessa yeroo ittiin gubina. Hiree si irratti yaa'iin godhina. Rabbi isin uume sodaadha. Tana wanni isinitti dhaabnu haadhawwanii fi abbootii. Iyyannaan itti aantu tanuma gartee riqicha sunnaadhaa taatee gaafii obboleessa keenya tokkooti. Akka jiru obboleessi keenya kun mee dhaggeeffadha. Hedduudhaan hamilee qaba gartee fuudhaaf. Odumaan halkanii guyyaa fiigee gulufee dhalaa takka barbaaduutiin odumaan ittiin kurfaawiin rabbiin na fide intala takkaa wajjin wal baranne. Intala takkaa wajjin wal baranne. Intaltii tun duuba waa cufa keessatti hedduu naa taate. Rakkoon tiyyamata bakka tana jirtu wanniin ani isinitti dhufeef. Intalaan akkasit dubbisu tana hoggaanin isiin fuudha je'eenii isiin hayyama naagootee mirga isiirra argachuu if beeke xiqquma yoon qaamuma sii kanarraa haa ta'u wama takka taniin irraa jibbu irrina qabdu akka yaada kiyyaatti irraa arke intala sana ittiin deebi'u. Tabiraatiin dubbisaa tabiraatis akkasuma. Dhalumaan dubbisu cufaahu irrinuma tokko irratti agarraan wulii harka harka yaada kiyya kaase. Inumaa gariin odoo silkiilee naggootee deebisaan godhuuf haala kanarratti irraa usoon yaada kennuufi dhabuun si eebbise jechuus dhabuun dhiiroo qalbii dhalaa kanaa fitti cabse dhalaan kun gartee na abaaruun oolan jechuudhaan firraa sodaa qaba. Ta duraame maal naa dhaamtan haala kiyya kana keessarraa ibsirreessuudhaaf. Yaa obboleessa keenya ilmaa islaamaa wanni isin jennu dhuguma sanitti yookaan nama gartee gorsa gurraan fuudhee alatti hin baafne ka gurraan fuudhee qalbii dabarsu yoo taate wanni isin jennu. Ati gaafuma gartee fuudhaaf lafaa kaatee dhalaa dubbisuudhaaf marxeffatte cufaahu fedhiin numa fedha geessee deemte malee dhalaa takka ta fuudhan wanni gartee yoo isiin qabaatte irrina hin fuuneef wanni irrina hin ja'amne ta irrina ja'amtu maalii ulamaa irraas waan baratte hin qabdu abbaa kee haa ta'u warrarraa dhalatte irraa illee waan baratte hin qabdu jechuudha. Obboleessa keenya dhagee tokkoffatti irrinni diin keessatti diinillee irrina namaa akkitti beekuu dandeessu intala takka odoo gaafattee anniin salaatallee siin jette sanumarratti hirkachuu qabdaati. ammoo bakkitti gartee laaltu eega mana kee dhufte. Guyyaa halkan waliin bultanirraa subiirraa eegalta ha'a. Jala deemtee laalta salaattee kanaas odoo hin taanetti aqlumaan cal jettee jala deemtee suutan laalta jechuudha. Diinillee akkasitti itti dhaqqaban. Lammeessaa irrinni diiniin keessallee diin keessatti illee yoo dhufe dura isiirra laaluu dura intalti tun uummata akkamiirraa dhalattee keessa bari. Yoo warri warra diin ibaadaan qabne taate intaltiin si gaalamtu ammumarraa eegaltee barsiifatta. Lammeessa uumaan uumaan ilmoon namaa qabdu takkalleen irrinaan qabdu. Dheerinaan, gabaabinaan, diiminaan, gurraachinaan haruma fedheenu kuni tokkollee dheerina hin qabdu. Kuni kennaa rabbiin ilma namaa cufaaf kenneeti. Tana akkasitti beeki. Sadeessaa. irrini dhugaadha irrini dhugaadha imaana dhabu imaana dhabu ammoo yoo garta dhukkuba gartee dhukataa ta'e faa dhukkuba sirraa dhuka taate ka gaafan tallatana laallattu laallachuu hin dandeenye ati halkan aruuzaa qaama huccuuf irraa baaftu maraatuu faa qabaachuu qumaaxee bajjaa akkuma sanbaras waan ilmi namaa itti dhaqabuu hin dandeenye yoo raggarte kuni filannaan keeti feetu wajjin jiraatta feetu hogguma san gaggeessita. Ammoo wanni gartee ati gartee irrina jettee himtu kuni wanni ati irrina jettee himattu ta duraati hoggaanii fi intala takka jaalatti intala tana wajjin akka hukumi shari'aatti warra isaanii bira teeysee laallachuudha qabda. Laallachuu qabda. Ammoo yoo intala tana gartee ani dubra faas ilaalla dubra siin jettee halkan aruuzaa sayyibaa sii ta'uu agarte. Ganama halee dubra warri siin jee isiin an dubra jette isaanis si ganee feetus ni qabatta feetus warra isaanii geessita kuni mirga keeti. Toltuun ammoo nuti siif yaannu amma odoo intala takka akkanuman lafaa kaatee jirjirtee isiin fuudhaa odoon jenne dura rabbii keetiin mari'adhu istikaaraa salaati. Intala tana waggaa agartee agartee booda mee ani sifiin mari'adha ati siif mari'adhu jiini rabbii keetii fi gabroota rabbiitiinis mari'adhu. Lammeessa ammoo wanni gartee ati waa hunda dura filachuu qabdu intalti tun boru haadha ilmaan keetiiti intalti intala ibaadaa qabdu. Salaatuma shanan qura'aana illee waa takka hin beekin jabduun salaata shanani. Sadeessa intala takka tasii taate karaa irratti ilaallatin warra isaanii bira dhaqii manatti gattaa'i warra isaanii irraa nam tokko si bira haa jiraatu miila siitii fi morma siitii ol laallachuu ni dandeessa. Afreessa intala duubaa wanni gartee ati intala takka fuudhuuf hogga deemtu irratti xiyyeeffachuu qabdu warri isaanii warra akkami. Warri diin hin qabnelleen intaltii diin qabdu keessaanii dhalattii beeki. Ammoo hanguma warri diin qabu intalti tunii diin irratti nama jibi jabaatti. Yaa abbaa galmee dhibba jaha fi afurtamii sadii rabbiin waan ati niyattee muraada keessi haa guutu siin jenna. Gaafiin iyyannaa tariiqicha sun dhaadhaatatti aantu kun tunilleen obboleessuma keenya tokko mee dhaggeeffadhaa. Intala takka odumaan deemuutiin rabbi waliin nu fidee harkadhee jaaladhe. Gaafannaan manguddoo ergadhu naan jettee akkasumattiin anilleen hatattamaan manguddoo ergadhe. Ammoo isaanilleen narraa gammachuu qabanii manguddoo teenyaan harkadhaa jaanii guduunfaa nurraa hiikan. Amma gaa wanni hafee ani qophaawweetuma kurfaawwee ni haa godhachuu qofaatu isii galfachuun naa hafe malee harkadhee harkadhu naan ja'an. Gaafiin tiyyitaniin isee dhufeef eega warra isaanii harkadhunaan ja'an an akka yaada kiyyaatti gaata. Dhibbarraa dhibbatti illee ta'uu baattu akkuma jaartittiin qalbii kiyyaada kiyyaa fudhaa yoon gartee fudhadhee magaalaa gari ziyaaraa deemnee takkaahu magaalaa keessa waliin deemnu bakka nyaataa bakka hoteelaa waliin deemnu shirshir jennee bunaa fi kana dhuyne narratti intalti tuni ajnabii ja'amti. Yaa obboleessa keenya wanni siin jennu. siifi fakkaataa keetinis odoo warra dhayxee warri tokko gartee intala ta'ee sannaa kennaa jettee takkaa ifii dhayxuu takka manguddoon sii dhayxuu harkadhaa odoo siin hin jenne odoo amal lamaa fi sadii illee siifi intaltitu wal taatanii walumaan haasoftanii qaadhimaa waliin jettanii qaadhimaa ta'eeti miti. Tana namni cuftikka beeku. Namni gartee waliin jechuun qaadhimaa tiyya qaadhimaa kiyya waliin jechuun yoo hiree ayyama kara warra isin irraa dhalatte irraa harkatan qofa. Atimma intala warra dhayxee harkatte hayyama eegasii godhanii intalti gartee gaadiyamte eega gaadiyamte boodaan dafteen nikaa godhatuun sirra jirti. Garuu harkadhu siin jechuun intala halaal siin gootu akka jaartiitti fudhachuun dogongora guddaa. Kanaaf jecha Wanni siin jennu maali obboleessa keenya? Wanni siin jennu bakka tana keessatti intaltii isin lachuu walirratti ajnabi. Tana dhibbarra dhibbatti amani. Tanaaf jecha intaltii hamma gartee nikaan sii godhamu sirratti ajnabi. Tanaaf isii fudhatteetiin wajjin uteelaa yookiin marreechi dhaqaa yookiin achi dhaqaan sirratti haraam. Takka wanni irraanfachuu hin qabne. Namni lama wal tahee odoo ni kaah godhanne yoo waliin deeme yoo wajjin bakka nyaataa haa ta'u haa dhaqu sadeessaan isaanii sheexaana. Sheexaanni maal dalagaree dura harka wal isiin fuusisu harka wal fuusisuu boodaan wal dhungachuu wal dhungachuu boodaan hoo badee dhufa. Tanaafii nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam namni tokko kana jee intala dhalaa takkaa waliin kophaa akka kophaan hin baane jee. Maaliif jennaan sadeessaan isaanii shayxaanaa hamtuu dogoggora keessa isaan galchaaf jecha. Tanaaf jecha wanni siif dhaamnu hatattamaan intala ni kaah godhu akka gartee itti fuudhaaf hurfooytutti waliin haasawuu fi ijaanillee arguudhaafis halaalsii taatuuf dafii hatattamaan. nikaah godhadhu siin jenna obboleessa keenya. Iyyannaan itti aantu tagartee karaa DHL'tiin dhufte galmeen isiidhaa dhibba shanii fi afurtamii fi saddeeti. Dhaggeeffadhaame. Iyyannaan tuni ta obboleetii teenyaa takka. Akka jettu obboleetiin teenye tun. Naafi abbaan mana kan kootii eega wal fuunee amat afur. Nulachuu bultii jaarrachuu kanarratti dhibbarraa dhibbatti jaalala qulqulluu waliif qabna. Akkasumatti waliin odoo jirru ilmoollee takka rabbiin nuu hin kenne. Arraa iyyannaan tiyyaaf wanni isinii dhufeef waan ajaa'ibaati. Sunis maali yoo hajjettan taatan abbaan mana kiyyaa kanummaan amat afur waliin turree ilmoo takkallee argine kuni amala biraa natti fide waan haara'e. Waan biraa haara'e natti fide. Sunis maali yoo jettan hoggaana wajjiin naddabalamee haajaa bahe booda bar wanni naan jiru an yeroon si wajji rafu dhandhaman qabu hirribni kee dhandhama ani sirraan gammadu akka gam akkaan sirraa gammadu nan gootuu naan ja'a. Duba tanaaf jecha yeroo inni kana jiru yaa obboleessa kiyya gaa ani waa tabiraatii miti. Tanuma amat afur waliin turre yoo wanni gartee akkaan itti si gammachiisu karaa rabbiin jaalatu hajiraatu taate na barsiifadhu. Ammoo sani achitti akkuma rabbiin kiyyatti na uumettiin si wajji ture kana achi waa takka illee ani gartee akkatti ijaarsa gammachiisan hin beekuun akkanaan ja'an. Duuba tanaaf jecha kana keessatti mee irrinni kiyya dogongorriin an qabu maaltu jira. Yaa obboleettii teenya wanni siin jennu. Wanni siin jennu abbaan mana keetiitiis. yoo wanni isa itti irrate jiraatte yaa haadha mana kiyyaa wanni gartee natti irrate sirra ifin urgeessitu huccuun miicattu akkanan taatu yoo siin jee waan sitti irrina yattee itti amantu ta godhuu dandeessu keessatti mirga isaa guutuun sunis irratti dirqama. Atilleen akkuma san akkuma gartee irra hedduun dhiirarra inumaa dhalaatu himachaa jiraa. fedhinnaa tiyya naan guutuu yoo hajjettuun taate jettu taate siifillee wanni kun shari'aan si duran dhaabbatu haqa keeti. Wanni warra keessanirraa kaatee dhufteef wanni warra keessanirraa dhufteef nyaatan dhabne dhugaatiin dhabne uffatan dhabne firaasha. Ammoo akka gartee beekamutti isin lachuutu jaarsaa jaartiin lama haqa isaa keessatti waan dandeettii qaban keessatti jaartiin jaarsa sigaaluun jaarsinis jaartii sigaaluun jaartiinis jaarsa sigaaluun haqasii keessatti mirga isiiti. Kana keessatti yoo gartee intaltee dhalaadhaa dhukkuba ta'uus dhukkuba san gartee yoo gurbaan qabaatu ta'uus nami lachuutu waan dhukkubatti qabu keessatti if waldhaanuun dirqama gartee gama lachuuti. Keessaahu warreen gartee baadiyyaa keessatti dhalatan akkuma beekamutti soballee hin beekan. jiruu isaanii jiruu akka gartee xabiicaa jijjiirama hin qabne tahaadhaa fi abbaan irratti waliin turan jiruun gartee nama baadiyyaa beekama sanumarraa jiruu san keessatti ulamaa'ii fi hayyootaa fi qarootiin cuftii dhadhalatan. Ammoo tokko ka'ee waan takka jaartiirraa yoo himatu ta'e keessaahu warreen gartee akka baadiyyaadha. kajiruun gartee jaarmaya bultii haara isaaniit taate eega gartee ala bahan takkaahuu baadiyyaarra magaala galan waan hin dur hin beeyne eh, arra baratan karaa gartee eh, geelee fi shariikaatiin takkaahuu karaa jawwaala keeysaatiin wanni gartee arra bakki badduun ijaan arkanis waa hedduu jira tawaa- eh, gartee akkamma obboleessi keenya isin juukuun arki. sababaa kanatti haalli gartee ilmi namaa jijjiirame keessaawuu namni keenya gartee warri baadiyya dhalate jiruu isaanii keessatti maal nyaatan maal dhuganii eh, cufti keenya waliin beekna irrina guddaa qaban viitamiina adda addaa e ta'uu jaa ta'uu daal ta'uu si ta'uu namni eega ala bahee waan gartee eh, jiruu nyaataa dhugaatii keessa bakka dalagaatti jijjiiramni irraa dhufee huccuu amma amma jijjiirrachuun qaama dhiqachuun Eh, ni beeytan gaarraan tana bifa namni gartee itti jiru gurraachi kun if diimeessuudha waan adda addaa kun cufti gartee maal keessatti eh, uumte jechuu fedhinnaa shahawaati keessatti uumte tanaaf jecha wanni jennuun obboleetii teenya tanaan eh, wanni obboleessi kee abbaan mana keetii sirraa himatu eega amat afurati amat afur ti amat afur booda eega ilmoo dhalteef booda waan nama ajaa'ibsiisu wanni silaa isarra ture yoo intalti tun baadiyyaa taate akka warraa arraan tana warri gartee magaalaa keessaa sadarkaa gahan kana yoo ati rabbiin keessi qaceelchee eh, waan rabbiin jibburraayis fagaattee akka gartee uummanni jawwaala keessatti waan arkan kanarraa takkaahu waan walii odeessanirraa qulqulli taate yoo wanni san haalaal taa- haala haala gaarii shari'aan jaalattu taate si barsiifachuudhaatu isarra ture. ammoo obboleessi keenya haa amat afur wajjin eega turteen boodatti hirriiba keeka isaa wajjin rafturatti sise gaalu wallee shariika dur hin qabne saahibi wallee takkaahuu eh, bakka dur inni jawaala isaa keessatti moobaayila isaa keessatti hin beeyne namni barsiiseeti waan rabbiin jibbota adda addaa akkatti namni akka horiitti waliin jiraatu laalee faa argee sababaa kanaan akkas naa tahi jechuusaa yaaduun ni mala. Lammeessa eh, ati ammoo waan hanga dandeeytii keetiitti yeroo inni sitti haa jamutti haadir labbeeka jettuun eh, inni irrina fadhellee eh, yoo gartee qabda kasiin juutaate an akkaan akkumaan amat afur si wajjiin ture wanni gartee ati barnoota haaraa itti dhaqabdee itti gartee na si gaaltu tana na barsiisi fedhinnaa keessiifiin guutaa jiin na barsiisi jimme akka inni eh, waan siin juu kana laa jiruba sadeessa ammoo takka beek wanni jaarsi keessirraa barbaadu dhageessa wanni jaarsi keessirraa barbaadu yoonii fi sii xurii laguufaa qabu eh, deemiifirraa dhiqii hootis wajjiin rafaajee tolen jiin yoo inni yeroo xurii laguu qabdu karaa duubaatiin si wajjiin rafa siin jee haraamii tolen jiin si galee hamma feetutti iyyi feetu humnaan firraa dhoorki feetu manarraa bahe namuma yeroo xuriin laguu si barbaadu ka karaa taa'aatiin karaa warra rabbiin abaaree qawmii luut ja'aniitiin si barbaadu eh, hin ayyaminiif. Laa xaa'ata li makluuqin fi macsiyati illaahi ya nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Ilmi namaa tokko nama gammachiisee rabbiin dallansiisu. Afreessa jechi ati jetteen an akkumaa gaafa duraa wali dhufneen jira wanni takkallee taniin sitti hanqadhen qabu. Eh, karaa ati na wajjiin rafyettu takkaa gama kiyya waaniin dandahuun haqa kee eh, hin balleeysine jechuu kee waan gaarii goote wanni immoo islachuu beekuu qabdan Eh, akkamma na hi- akka himtutti eega walitti dhuftanirra amata afur ilmoon isin qabdan takkuma ilmoo tanammoo maali wanni isin gartee ilmoo takka qofa argattaniif dawaa fudhattee moo lilmeedee dirattee moo moo jaarsaatiitu firraa baasee siin jedhamoo maali tunis idduu jartee jaarsaa fi jaartiitti eh, rakkoo uumti beeka maaliif ilmi dhiiraa tokko hoggaanii fi ka'ee eh, ilmaan lamaa sadi afur tahee ilmaan kana guddisuun nyaachisuun obaasuun waan mataa kifiitiif gartee yaadu kanatti yaaduun eh, eh, isa eh, hin danda'u mirgaa hin qabu maaliif ilmaan kana haffaadaa aannan waan adda addaati ta dura gudhaalatte qaraatii geesse kanaatu isa gartee sammuu isaa keessaa waan gartee yaadu kan amma gartee amma dardaraa saalfatu if godhu kana yaannitti guddachuun sababaa ilmaan kanaatiin isa irraanfachiisa tanaafuu ilmaan horaa. Tanaaf wanni isiniif dhaabnu kinii nan fudhatina lilmeen diratin dhiirtinis lilmee diratti bar akkuma dhiiraa ja'an akkuma dhiiraa akkuma dhalaati dhiirtinis lilmee diratti jedhan. Tanaaf jecha wanni beekuu qabu dhalaan keenya hireen siidhaa xiqqoo hammi isiin gartee ilmoo argattus yeroo gabaabdu intaltee dhalaa hammi isiin xurii laguu qabdus yeroo gabaabdu. Tanaaf tanaaf jecha warreen rabbiin sodaanne kagartee akkasitti. Lilmeef diradhu takkaawu ilmoo gartee onii fi gartee gara fuutu taate si itti gaafatama siitu if dhalchiisa siitu if akka deessu if godha ani waan kana keessan galu warreen akkanaa ganamarraa bultii wajjin hin jaarratina wanni niin gartee wanni niin seerumeef ilmoo wanni na fuuteefis ilmoo yoo gartee ilmoon fedhu hajjettu taate na wajjin rafiin eega ilmoon feene ilmoo tana hin feene. na wajjin rafin tanaaf waa lama waliin hin jaalatan ilmoo tana garatti anaaf fuudha duudetti anaaf fuudha an ilmoon barbaada ganamaan itti hima. Maaliif inni arrabar takka yoo ilmoo dhabdeef boru ta biraa fuudhee ilmoo argachuu mala. Ati immoo lakku guddachaa deemtuun ilmoo irratti hirkattee harka qabattee gabbaatu ta ergatu takka if biraa dhabuun kee yeroo noggasitti kuttee khasaaraa guddoodha. Tanaaf jecha walumaa galattuu warra gartee haqa walii karaa dandeemuun walii eegu waan hin dandeenyettis warra waliin dirqine warra yeroo keessa jiranis beeku cufa keenya dhiiraa fi dhalaas rabbiin faagarra nu haa kaayu deebisa hangana kanaa fakkaatu tanaatiin hanga walitti deebinu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa dooktor Luwaa'ul Islaam rabbiin isinirraa haa jaalatu beekumsa irraan beekumsa isin haa dabalu isiniin jenna hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa rabbi keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة